And all he did was to constantly remind me of how I would never be good enough for him. I'm tired. I am tired. Hi guys, welcome back to another orgies guys. How you all doing? If you are new here, you are welcome. And if you are returning subscriber, God bless you. As you always come back to watch my video. my people no be small tin o oh. today video na about wunmi toriola a lot of una know wunmi toriola say na yoruba actress wey be say she dey act correct correct movie wey be say any character wey dey give to wunmi toriola like this, she dey handle that role well well wey be say she sabi act well and me sef i dey gbadu wunmi toriola movie my people, this one go shock una o oh. say wunmi toriola don end her marriage for wey we say her marriage don't handle oh, my people, she marry 2018 she get one son my people. wey we say she married for 2018 it can shock a lot of people. say wunmi toriola and her husband they don't go their separate way even wunmi toriola herself come outside to come confirm her for us do video for her instagram because people don't feel they carry the rumor. They go say Wunmi Toriola no dey husband house. Wunmi Toriola no dey husband house. Ever since Wunmi Toriola don go lege show wey be say Wunmi Toriola go dey talk say she dey look for husband. Now people don dey suspect Wunmi Toriola. Some people even feel say she just dey act based on say she uh, maybe lege want make people just dey come in show. Now e make you e go carry Wunmi Toriola come to come to in show so that so that people go fit watch in show my people now a lot of people come feel say ah wunmi toriola dey act not knowing that wunmi toriola don end her marriage many people wey be say dem be fans of wunmi toriola When dem first hear di news wey be say people dey tok say wunmi toriola no dey husband house again o oh. wunmi toriola na single mother now oh, say she no dey with her husband again many people many people wey be say dem be her fans dem no believe until wunmi toriola come make short tiktok video put for her instagram to let people understand say she don single o she don single say she no she be married she no dey married again No say na single mother she can't be right now my people. This one pain a lot of people. say wetin really dey happen for the yoruba movie industry The one wey be man na so so divorce dem dey divorce no be say dem go comot dem go leave one wife marry another one Why the one wey be women too na so so their marriage break na e dey break wetin really dey happen wetin dey make the marriage no dey last my people, my people a lot of people really e pain many people say ah wunmi toriola wetin really happen when be say wunmi toriola marriage just end like that? marriage of 2018 why some people tok say hmm e don tey wey be say wunmi toriola dey single becos wen wunmi toriola Toriola go lege show wey wunmi toriola go tok say she dey look for husband That time self, it don't take small my people. It don't take wey di rumor fair they fly go but wunmi don't finally come use her hand to take confam am for her say yes o oh, she na single oh. single wey be say she no dey husband house again o oh. say she don't divorce o nothing like marriage again o hmm nothing like marriage again my people. my people i go just like make una go watch the video of wunmi toriola the one wey be say she use am to take confirm am for her say she dey single she no marry e say she no dey husband house again say everybody don go their separate way say everybody don move on so i go just like make una go watch the video of wunmi toriola and also una go still watch the video of wunmi toriola wey dey legesh wey dey talk say she dey look for husband so my people, I go like make una watch the new video wey Wumi Toriola confirm her for us say she don't single and also the video where we say Wumi Toriola also say go legged show say she dey look for husband so now the two video now go put together for now make una go watch the video make una see by ourselves make una confirm by ourselves say wumi turiola no dey husband house again say wumi turiola na don't single Where we say she dey find husband my people. my people, make una go watch the video my people. let me tell you something. As I'm like this, I don't joke with platform. Not, I, don't, I don't joke with this platform, but I'm ready to wake you up. I swear with my life. Okay, sir. Me, no, it's not, me, I'm serious, and I will do it. And if the person said called you, if the guy called you is to talk to him. Okay, sir. I will report you. Ah, please don't. I'm serious, sir. Okay. What is your name? Uh, my name is Olawumi Olaleye Toriola. Olawumi Olaleye Toriola. What do you do? I'm a filmmaker, filmmaker, actress. God. Do you have kids? Yes, I have one. Mama who run now? náà. Ah, I have one, one. Sorry, sir. Ọmọ ẹni ọmọ ẹni méjì méjì lónìí. No, ó kàn ń sọ̀rọ̀ ni ọmọ tó ṣẹ̀ṣẹ̀ ń sọ̀rọ̀ ni so two yẹn ló wà sílẹ̀ nù sá. Your state of origin? Ogun State, Abeokuta. Okay. How old are you? Hmm? Ẹ sọ pé. How old are you? Um, thirty plus. thirty plus thirty one thirty two thirty nine thirty three thirty four which one. ẹ mọ̀ pé public figure ni ẹ jẹ́ ká kàn mú thirty plus yẹn kẹ́ bọ̀ mo ti wà ní mid thirty sir this is my platform. I don't know this public figure. I want to give you a husband. So don't you tell me that you are a public figure. You have to tell me the right so that we know the person I want to call, we know what he's calling for. 35, sir. Precise. 35. 35. Okay. Place your phone and move back. Oh, oh, the other mummy. Mama Bible me wa. Don't don't no place I don't ask you to bring your Bible. Okay, based sir. On, because based on your age. Place your phone and move back. Bring your foot down very well. Can you see oh, me like this? Wọ́n ti I think mí bí o. Check him. mú bọ́tà. Ṣé kí ṣé ah. Hello. Hello. Yes, sir. Can you bring your foot down? Bring your foot down very well. Okay, no, sir. I'm not comfortable. Still bring it down. Still bring it down. Like this, sir. No, not like that. Place it somewhere. You now bring it very well. So I, want, uh, so I would like to be able to see your hair from to toe. Head to toe, okay. Yeah. No. I'm, I'm, not. I'm not still comfortable. I do, don't stir yourself. Just bring it down. Put it down. It is you. Like this. Yeah, yeah, yeah. kúrò now. Leave here like this sir. Yes, why what are you covering? What are you covering? Me, my friend, my mini, so my wọ short Hey, eh, it's fine, it's your shape. Don't don't don't cover anything. Just move back. Yes sir. Move back. Kò sáyè mọ́ sá. I will I will block you. Don't cover anything. Mo move back ibi bẹ́ẹ̀dì ló the local. sí bí mo yẹ move back. Hey, eh, eh, hey, hey, don't don't cover don't cover what you are covering. You have to turn turn around please three sixty ó kẹsà wọ́n bá mú zion wọ́n bá mú Don't fast, don't fast, you are, you are fasting, don't fast. Okay, just sir. Just talk about don't, don't you. Kí ló ń sọmọ tó ń me, báyìí? Bí celebrity rí o. Ẹ má Oh, sir. come. Where are you calling from? Presently, I'm in USA. Okay, which state are you calling from USA? This DC, Maryland. Maryland. You enjoy yourself. Okay. Where do you want your what do you, where, where do you want your man from? Sir? Where do you want your man from? My man. Anywhere in the world aside Dubai and Cyprus. Okay, all right. <clears throat> A responsible man. A responsible man that's ready for serious relationship. A responsible man. And this is Wumi Toyola calling from United States of America, Maryland. He's 35 years old. Single mother of one. Yes, sir. Never been married never be married. irọ́ rúra mo ti marry rí o wọ́n máa wo gọ́gù o. ẹ ẹ ẹ okay I can't be saying that you are divorcee and all never okay, be married man so I will put it that way never be married. So, okay sir okay. along okay. the line you and your man can be go and be social justice see as start. okay sir okay sir. a responsible man if you like Wunmi Toriola say please call me I like Wunmi Toriola. Esa, Can you please yes, remove your wig? Can you please remove your wig? Ẹ má ṣe ẹ wọ abolórí burúkú nìyí ni kí n rìmúùbù wíìgì mi ẹ kúkú bá mi sí o ẹ já wèrè ni kí n rìmúùbù ẹ̀yàwó mélòó lẹ́yìn rí tó fáì láì lo wíìgì ẹ dẹ̀ ń sọ gbogbo ẹ̀ látàárọ̀ mo dẹ̀ ń dákẹ́ báwo lẹ tún ṣe máa ní kí n jọ wíìgì kí ni yọ wíìgì kí n jọ wèrè ṣé ẹ̀yin náà lè rè yàn natural beauty ṣó láàrin èrè àti yín ẹ̀yìn yọ fìlà orí yín tó ṣọ̀pẹ̀ máa ríyàn ẹ máa ti parí ìlànà ọmọ aláwọ̀ kan téèyàn máa fi ń bòyàn láṣìírí nà. lórí ṣé mo ya wèrè. ẹ má bínú ẹ má ní sùúrù mi mi ni ẹ̀bẹ̀ ẹ má ní sùúrù lẹ́gẹ̀ ẹ má ní sùúrù ẹ má ní sùúrù báyìí ẹ má ní iyọ̀ wíìgì ojú ọ̀kà náà. another responsible lady. my pipo na di video na una new watch finish so una see wetin happen for inside di video alright my pipo i go like to end di video for you make una let me know wetin una think for di comment section and if una never subscribe make una subscribe so dat una no go miss any latest gist wey i dey upload una bye bye till i come on our next time bye guys guys my next video bye guys